nobody go fit spoil my day as my husband just comot for house go dey carry different guests. i know say me no fit do that one because i be responsible woman me no fit use e own spoil my day He say wey go let those guests go celebrate with their boyfriends make e dey house with me e comot He go meet those guests. na so he do am one time When one boy beat am e no talk reach house do you know how many suffer e don suffer from different boys wey dey carry their girlfriend dem don seize im motor two times yes! if e reach house e go say na armed robber na tifa many things abi na uh, the one wey the girl do am when the girl ask am money e no e no uh, see give am the girl seize im motor yeah. he reach house e say na armed robber carry am and he don go police station go report to. when police come come say make dem come tell am say who dem see car for im hand na im girlfriend Continue. na me dem come meet dem even come dey say uh, madam Eh, Mr. Nenemi, who is he to you? Oh, now I say it's my senior brother. Continue. He say, where the wife? Now I say the wife just went out. Yeah. Now they don't say. May I tell am make come see them. Now girlfriend seize moto from me hand. Yeah. Now he can report for station say na thief thief uh, uh, motor. All the disgrace wey they. Eh, receive for kpuru carry waka wey dey waka e no dey enter im head na eh, carry bottle of beer eh, see am eh na e no fit use im heels spoil my day me <laughs> i ready to rock dat hmm. i dey here i dey wait am. <laughs>